bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwe muriko mutwumva kuri internet muriko mutwumva muciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo ya truvewa akaburungu com mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'inogenekerezo rya kane ukwezi n'ukwa gatatu muri bibiri na cumi n'umunani hano muri studio y'indwi y'ijwi ry'amerika muri kumwe na jowe diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihugu cy'u Burundi hariko haratunganywa itorwa ry'umwigeme mwiza w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani miss burundi 2018 umuvugizi w'ishyirahamwe burundi event ritegura iryo higanwa yatangarije ijwi rya amerika ku munsi wa kane aho hatanguzwa icese yandikwa y'abazokwitoza ibitari bike mu vyangombwa bisabwa kugira ngo umukobwa abe yo kwitoza muri vyo harimo nk'akarorero kuwuciye ubwenge kandi ukanasesuka ku mubiri ukaba utiteze kuva mu burundi mu kiringo c'umwaka wose n'ibindi bitari bike tuza kuga kugaruka ko handi hato ariko none amahiganwa nk'ayo afasha ikiyurwaruka muri rusange na cane cane abana b'abigeme b'abarundi canke b'abanyafurika uwo mwigeme atorwa mu bandi atorwa vyagenze gute hisunzwe iki utwo nitwo tubazo tuza guca irya nino imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina no kwakira umutumire wacu mugenzi wacu asumta kaboyi yagendeye miss rwanda 2018 nyampinga liliane iradukunda amubwira bimwe mu vyo azoshimikira ko muri uno mwaka wose azoba yicaye ku ntebe ya miss w'u rwanda reka tubanze dutege amatwi inkuru asumta kaboyi yaduteguriye nyuma y'iminsi itatu liliane iradukunda atorewe kuba nyampinga w'u rwanda bibiri na cumi n'umunani ijwi rya amerika ryamusuye aho atuye mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali namusanze ari mu rugo iwabo nta kidasanzwe uhita ubona cyahindutse kuri uyu mwari uherutse kwegukana ikamba rya nyampinga w'u rwanda usibye kubona imodoka ku muryango w'iwabo yanditseho miss rwanda nageze iwabo mu gihe cya saa sita yari mu rugo ari kumwe na mugenzi we wamusuye bigaragara ko ari umwana uri mu mirimo y'iwabo iradukunda avugana n'ijwi rya amerika yavuze ko ibyo yagezeho byose bisa nk'ibyamutunguye kuko ku myaka cumi n'umunani byo ntabwo nari nzi ko nzaba nanjye mfite imodoka byaranejeje ndanezerewe cyane nk'uko benshi babibonye ikintu cyandenze ni ukuba nakwegukana ikamba rya nyampinga w'u rwanda nk'uko nabivuze mbere nifuzaga kuba najyayo nkajya mu marushanwa nk'aya ngaya nkaba nanegukana iryo kamba ariko igihe najyaga muri bootcamp nabashije kwiga abakobwa bagenzi banjye twari turi kumwe ko cumi n'icyenda nababonye bashoboye cyane bigeze igihe nkajya mvuga wapi ntabwo bishoboka ko baba banyampinga nagezeyo rwose nkajya numva nk'igisonga cya cumi n'icyenda ariko ikintu cyandenze ni uko nabashije kuba nakwegukanira ikamba uyu mukobwa ukiri muto kuko afite imyaka cumi n'umunani gusa avuga ko ubuzima atangiye bwabaye nk'ubutunguranye kuko yabyutse igitondo kimwe akisanga ari umukobwa utunze imodoka y'agaciro ka miliyoni cumi n'umunani mu mafaranga y'u rwanda iradukunda avugana n'ijwi rya amerika avuga ko nubwo hari ibintu bimwe bigiye guhinduka mu buzima bwe kuba byemewe ku muryango azaguma ari umwana mu rugo cyahindutse ni kwa kundi usohoka umuntu akavuga miss rwanda miss rwanda ibyo nibyo byahindutse ntari imenyereye kuca ahantu hose ahantu hose bakuzi hari ubuzima bubamo bisaba kuhindura ukaba nyampinga ku myaka yawe ubu mu rugo babaga babura nk'ikintu bakabwira ati kugura umuntu fanta kuri butike ndibaza ko
ubu ngibyo ngibyo ubu babicitseho ubwo babicitseho ntabwo ntabwo bari babimbwira ariko wenda niba bimbwira nzajyayo hari imirimo iwanyu baguhaga ugakora mu rugo uzakomeza uyikore uri nyampinga niba bakora ni wowe uteka uteka ugiye guta byose cyane kuba ndi nyampinga ndi nyampinga w'igihugu ndasohoka ndi nyampinga ariko mu rugo ntibikuraho kuko nyiri umwana mu rugo nkunda kubyuka nkasasa nasanga- nkakoropa nkahanagura nkundi gukora isuku nicyo kintu nkunda cyane wari usanzwe ugenda gute mbere ubusanzwe nitegeraga moto uvuye kuri moto ujya mu ivatiri yawe cyane ni igitangaza birashimishije gutungurwa nikwabaye kuri Miss iradukunda gusa kuko n'umuvandimwe w'umutoni shera nawe aganira n'ijwi rya amerika yatangaje ko atigeze yibaza ko muri umuntu we yaba nyampinga w'u rwanda mu by'ukuri nawe nkubwiye ngo nari mbyizeye ntawe nkubeshye kuko n'igitondo kimwe ambwira ngo yaregisitarinze nagize ubwoba ubwo se wabitekereje uti niwe utigeze unavuga n'ijambo muri quartier ntuzagara imbere y'igihugu uvuga iki ubundi aracecetse aracecetse ntabwo ntabwo nabonaga nyine bon, uretse kumva yaricaraga nyine nk'andi bana agakina ngo ngiye mbona ngo ndi na naba mu modo nibyo yakundaga kuvuga ntabwo ari wa muntu ushabutse witabira yenda ngo nk'ibintu ngo by'amarushanwa y'amashuri yenda yo mu bwiza ngo uvuge ngo niyo baze ntabwo nari mbyiteze ngewe numvaga gusa kuba yaragiye muri bootcamp nkumva birampagije Eh, rero bigeze ahangaha hano none na- naraciye nta kintu mfite cyo kurenza byarandenze uyu mukobwa avuga ko mu mishinga yiteze gukora mu gihe azamara ari nyampinga w'u rwanda gushyigikira ubukerarugendo bishyize imbere Eh, abanyamahanga baza gusura ibyiza biri mu rwanda kandi turabifite n'ibyo ariko usanga bibanda kujya kureba ingagi amaparike ariko dufite umuco wacu umuco wacu rero nawe numva nashyiramo imbaraga kuko ntabwo uratera imbere ku rwego mpuzamahanga ukamenyekana hanze y'igihugu uzabigenza ute habeho gutegura amaserukiramuco aho azajya abany- haza tukerekana umuco wacu uko umeze imyambarire eh, imirire imbyino ibyo bizatuma ab- uku- bikurura abam- abantu bo hanze cyane cyane abantu bo hanze baba- baba- babe attracted n'uwo muco wacu gutora nyampinga w'u rwanda bimaze kuba igikorwa ngarukamwaka umukobwa utorwa aba yahize abandi mu buranga ubwenge ndetse n'umuco ahabwa imodoka nshya umushahara ungana n'amafaranga ibihumbi magana inani buri kwezi mu gihe kingana n'umwaka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumta kaboyi urakoze cyane rwose kutugarukana muri ibyo bya miss rwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundikazi muriko murumva iradiyo ijwi rya amerika murumvise ibisabwa mu rwanda murumvise nyampinga w'u rwanda canke miss w'u rwanda uko yavyakiriye amaze gutorwa umwanya namwe ni gwanyu wo guhiganwa twabatumire rero eh, andre hakizimana akaba ari nawe aritanga amakuru mu bi- mu byerekeye mm, eh, umu- eh, umuvugizi nako w'ishamwe burundi event eh, ritunganya ihiganwa rya miss burundi uko umwaka utashe andre wakoze kwitaba ijwi rya amerika kandi kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane diane ndakuramukije ndaramukije n'abakunzi n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika Mhm. imbere ko duca dutanguka tubwira ico muzoshimikira ko abo mumaze kuronka ingene bangana biyandikisha mbega iryo tunganywa rya miss burundi ryatanguye ryari mu gihugu c'u burundi
ego cyane urakoze kuri icyo kibazo diane Eh, ihiganwa miss burundi ni ihiganwa eh, ryatanguye mu mwaka wa bibiri na munani bibiri na cyenda ngaha mu gihugu cyacu cy'u burundi aho iryo higanwa ryashoboye gutora ah, abigeme eh, b'abarundikazi beza kandi baciye ubwenge batari basha kuri eh, bane Eh, ariko inyuma yaho iryo higanwa guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eh, na rimwe ryaciye rihagarara Ah, rihagarara mu kiringo gishika ku myaka ine Eh, rikaba ryasubiriye kunagurwa no gusubira gutangura mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu Eh, rikaba ryaje ritunganywa n'ishyirahamwe rishasha ryitwa burundi event naryo rikaba ryahawe uburenganzira icyo nakwita mu rurimi rw'igifaransa licence d'exploitation yo gutegura iryo higanwa Ah, rikaba ryayihawe n'ubushikiranganji rwaruka ibintu n'imico kama ah, buserukira leta y'uburundi Eh, rero icyo namenyesha ni uko guhera mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu eh, tumaze gutora abigeme bashyika kuri babiri abigeme novuga ah, abigeme beza kandi baciye ubwenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na cumi ni- na gatandatu uwo nawe akaba ari yari ah, ange bernice ingabire akaba ariwe yashoboye gutorwa kuba umwigeme mwiza ah, kandi aciye ubwenge mu burundi ariko kandi mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi twaratoye umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge w'umurundikazi ah, uwo nawe akaba ari ani bernice nikuze nuvuga nti ah, nabo bigeme babiri ah, bamaze gutorwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho ihiganwa ah, ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge w'umurundikazi ah, risibiye gutangura hano mu gihugu cyacu Mhm. andre uravuze yuko hariho imyaka ine yabayemo yo guhagarika byavuye kuki ko ari ukutaronka abahiganwa byari byavuye kuki
kugira ngo iryo higanwa rihagarare sinobimenya cyane igituma ryahagaze ariko ndazi yuko hariho irindi shyirahamwe ryari risanzwe ritunganya kino gikorwa cyo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi ariko ngira inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe babitugorana tutari dukeya ariko rero sinomenya neza na neza utwo tugorane twabaye icyo bikoze cyagaragaye ni uko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri igihugu cyacu cy'u Burundi nticyasubiye gutunganya amahiganwa yo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi bikaba byasubiye gutangura twe tubifashe mu minwe mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hama harasabwa iki kugira ngo umwigeme arinde yitwa mise bisaba intambwe zingana gute atogwa hisunzwe iki
ego cyane urakoze kuri icyo kibazo diane kugira ngo umwigeme atogwe kuba umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi bisaba ibintu byinshi cyane ariko ariko kandi bisaba ubwambe na mbere kuba umuntu aba yumva ko hari icyo yoterera igihugu ciwe kumva yuko umuntu yoba akunda igihugu ciwe ko umuntu afise icyo yomariye abandi haba mu kibano haba mu by'ubutunzi cyane mu by'ubwenge iyo mariye nuvuga icyo muvuga kwita mu gifaransa kominote ariko kandi hariho n'icyo nokwita amakriteri asabwa kugira ngo umuntu yiyandikishe ubwambe na mbere muri iryo higanwa ayo nayo sinzi ko nogira ko ndayababwira nkayo twaduka ku ijambo
ego mu ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bisa hasabwa ibintu cumi na kimwe kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha muri iryo higanwa ibyo nabyo icya mbere ni kuba uri umurundikazi icya kabiri ni kuba uba mu burundi mu gihe cyo kwiyandikisha ikindi kigira gatatu ni uko uwo uba atari urugendo cyangwa utategekanya kuva kurenga imbibe z'uburundi mu mezi cumi n'abiri ari imbere ikigira kane ni kuba ufite imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu ikigira gatanu ni ukuba ukiri inkumi utaribaruka mbese utaragira n'ubugeni ikigira gatandatu ni kuba ufise nuvuga uburebure n'imiburiburi bw'imetero imwe na santimetero mirongo itandatu na zitanu utambaye bya birato birebire abakenyezi n'abigeme bakunda kwambara ikigira ndwi ni kuba ufise ubu nuvuga ibiro bitarenga mirongo itandatu ikigira munani ni kuba ufise igihagararo cyangwa se uteye neza bimwe bita mu gifaransa siluwete elegante ikigira cyenda ni bisabwa yuko uwigeme wese ajya kwiyandikisha muri ino higanwa aza aserukira intara imwe kuko yuko hano dutora abigeme baza baserukira intara igihugu cy'uburundi ikigira cumi ni ukuba ushobora kuvuga ikirundi n'igifaransa hanyuma kigira cumi na rimwe ni kuba umuntu ashobora nuvuga kuba disiponibe cyangwa kuba ushobora kuba uri disiponibe muri iki gihe cyose ihiganwa rizomara kuko ihiganwa ritangura icyese igihe cyo kwiyandikisha bigasozerwa habaye igiteramo nuvuga cyo gutora uwo mwigeme nuvuga rero aha rero hanyuma gisaba yuko umwigeme aba ari disiponibe aba yoboneka cyane muri icyo gihe
urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose andre hakizimana inshuti z'ijwi rya amerika muriko muratwumva irya nino murumva kuno munsi turiko turagaruka kuri iryo tunganywa ryo gutora umwigeme mwiza mu burundi urasesuka urakwida ivyo andre avuga nkumbura ushaka kumenya ingene wobigenza ntiwitinye kuduhamagara kugira ngo mubaze ibibazo turi kuri whatsapp guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe andre mu kiganiro murisanga hariho abanywanyi b'ijwi rya amerika baba bafite utubazo dutandukanye nko ku murongo wa mbere turafise dedi dedi ikaze ku ijwi rya amerika no mu kiganiro muri isanga
ego murakoze uherereye
ni makebuko mu ntara ya gitega havugwa make makebuko mu ntara ya gitega
makebuko ni isoko n'akavura karahejeje kugwa twari tumaze iminsi atako dufise murafise abakobwa biyemera bumva ko boja muri ayo mahiganwa andre ariko aratubwira
muri makebuko kweri abo bigeme ntabo ndahabona kandi nta nabo ndahunga reka ndaguhe umwanya nimba ari ikibazo cyangwa intererano ufise ushaka gushikiriza andre hakizimana
nagomba ndamubaze baravuze ko mu gutora minsi burundi bisaba yuko uwo mukobwa aba ataragira ubugeni none bishyitse akaba yararanguye amabanga y'abubatse hoho iyo biraseka akemererwa ko byaba
andre andre mukasubiramwo Em, abajije ngo mwaravuze yuko ni dedi ari makebuko mu gitega ngo muravuze yuko mu bisabwa umwigeme kugira ngo abe miss um, ari uko ataba arubaka urwiba ati mu gihe naho aba yararanguye amabanga y'abubatse ataragera vyo vyo gute
Eh, alo andre mhm
uranyumva ego mhm Eh, ha- kuri icyo kibazo kuri icyo kibazo aba DJ eh, nibaza yuko twebwe duhagararana cyane cyane kuba umuntu atara ah, ataragira ubugeni ataranavyara nda- donc atarubaka urwiwe aha ah, nuvuga ntitujya ah, kwinjira mu nuvuga byo kumenya yuko amaze gukora amabanga y'abu- cyangwa ataramenya gukora amabanga y'abubatsi kuko ngaho tuba tugiye mu bindi tuba tugiye no kuvuga muri bimwe bavuga ah, by'agateka kazina muntu Mm.
eh, aga- kume- nuvuga ku vie prive Mm.
ariko icyo twe duhagarara ko nuko tu- dusaba eh, ivyemeza yuko ah, ataruba atarara atarakora ubugeni n'umunsi n'umwe ataribaruka ata mwana ata mwana ara- ara- atara- ataribaruka Mm.
Ni- duhagarara ko cyane cyane yuko eh, ivyo wanashaka n'imbere y'amategeko canke amategeko arabiture kure yuko umuntu yo- yobirondera akanabimenya kuko turakora n'amatohoza tumaze eh, ku- kuronka aba- aba- ababigeme bamaze kwiyan- bam- bamaze kwiyandikisha twebwe turamara igihe turi mu matohoza kumenya yuko abantu bigeme atanumwe yari byubaka urwiwe bari bakiri inkumi atanumwe aribanuka ariko kandi hari igihe ushobora gusanga diane aha ndiko ndabwira n'uwo ariko aratwuze ari makebuko hari igihe bimaze kugaragara nk'aha nka- nko mu bindi bihugu aha iwacu ntibirashika aho usanga u- umuntu akaba yarabeshe eh, Mhm.
ugasanga yari kugira ubugeni cyangwa yarigeze kwibaruka cyangwa yoba afise umwana Mhm.
ah, akaba afise umwana nako aha rero amategeko ya- y'ano mahiganwa aratomoye neza na hano iwacu nuko nyene yuko usanzwe warabeshye ku kintu eh, kiri mu byari bi- bitegekanijwe cyangwa bisabwa kugira ngo umuntu abanze mu higanwa Mm.
usanzwe warabeshye ko n'ikintu na kimwe ucukurwa mu higanwa ugaca ah, nuvuga utakaza ibintu byose wari waronkejwe mu gihe watowe Mhm. andre urumva ko nari n'abajire dedi gatonya nti aho imake uko hari abakobwa wumva bakwije ibyangombwa biriko birasabwa na burundi event kugira ngo bashobore guhiganwa muri iryo higanwa muraronka abana b'abakobwa baza bava mu mitumba itandukanye canke twovuga ko ari higanwa riraba abanyagisagara gusa
Eh, Diane rino higanwa ntiriraba abanyagisagara rino higanwa riraba abarundikazi bose iyo bava bakagira bari ku butaka bw'uburundi Mm.
haba namba rero yuko umuntu yokwiyumvira yuko rino higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi riraba aba abigeme bo mu gisagara gusa Mhm.
ahubwo rero aha, am, mfatikaho n'akanya ko kubwira abigeme bose iyo baba bakagira bari ku butaka bw'uburundi ko abakwiye ibi bisabwa twavuze aho hejuru yuko bokwiyandikisha bokwiyandikisha ku bwinshi kugira ngo rino higanwa ah, novuga ri- ri- hazotorwe koko umwigeme azoba abikwiriye kandi abushitse aha novuga kandi ikindi novuga nuko ah, turagerageza no gushika mu ntara hagati Mhm. mukabasigurira
yego kuko nk- nk'ibisanzwe bitegekanijwe nko muri uno mwaka eh, tuzogendera amashure tuzogendera amashure ya kaminuza tuzogendera amashure ya- yisumbuye haba hano mu gisagara cya bujumbura no hagati mu ntara tugiye twenyene guhura n'abigeme bashobora kwiyandikisha muri iryo higano kuko twarasanze yuko eh, nko mu higano ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ah, aba- abigeme benshi biyandikishije bari abanyabujumbura gusa Mhm.
ariko nko mu higanwa ry'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi twararonsemwo abigeme bava mu ntara za ngozi gitega ah, wanashaka basanzwe banabayo yego aha rero nuvuga ni uno mwaka dushaka kandi turonke benshi bava hagati mu ntara mu makomine no ku mitumba aha ntizohengeshanya yuko tuzoshika ku mashuri amwamwe no mu makaminuza amwamwe ari hagati mu ntara eh, zigize igihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore guhura n'abakobwa tukabasigurire eh, ivyiza birimwo eh, n'akunguko eh, boramuka bagize baje kwiyandikisha mu ngano Miss Burundi urakoze cyane rwose ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muri kumwe na diane nahaze umutumire wacu ni andre hakizimana ariko aradusigurira ivyerekeye itorwa rya mise w'uburundi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turafise kandi etienne ku murongo etienne ikaze ku ijwi ry'amerika
kaze murakoze uherega etienne
Eh, itora itora itora mu ntara ya mwaro
rya bururi itora mu ntara ya bururu urantunga yego ni ikibazo canke intererano kuri andre
eh, kumwe biravanze Mhm.
gusa eh, yavuze ibintu- umuntu ngo abasesuka eh ndashaka azodusigura neza avuze gusesuka ngene biba vyifashe aha
hanyuma tubwire ingene bagira neza na neza echantillonnage eh
hanyuma kandi je nibaza ko hamwe ibintu vy'amafantezi n'ibintu vy'amasubjectivite uko nibaza ko batashika bata, bata, bata, bata hose mu makwe yose mu burundi nk'uko abivuze mm. eh, hama rero atubwire atubwire ico biheza bigafasha igihugu murakoze urakoze cane rwose inyushura yindira kw'iradiyo etienne andre murakoze mm -hmm. andre ubwiza ngo murabupima gute
icyo navuga icyo no kwishyura etiyene ari hari itora ni uko twebwe mu ihiganwa tuba dufise umugwi uteguye no higanwa tuba kandi dufise umugwi uba ujejwe kudufasha gutanga amanota kuko byose biri ku manota hano hariho amanota araba iby'ubwiza hano hariho amanota araba iby'imigambi hano hariho amanota araba igihagararo cy'umuntu ngene giteye hano hariho amanota araba ibintu byose tuba tuba twavuze ko bisabwa cyose kiba gifite amanota kiriko ariko rero mukaba muzi ko ibintu by'ubwiza barakunze kuvuga yuko buri relative ariko kandi ngaha ubwiza burafata burafata amanota novuga atari make kuko nko ku manota cumi nko ku manota cumi usanga ubwiza burenga gato amanota indwi cyangwa atandatu n'igice urumva utayashikije ntiheza ngo urengane ariko kandi icyo nubwira etiyeni hari itora ni uko rino higanwa ritunganywa kugira ngo ubwa mbere na mbere ni ihiganwa ryugururiwe bose ni ihiganwa nuvuga harimo objectivity hano turondera gusa umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge w'uburundi kugira ngo kugira ngo rero abigeme bose baronke ako karyo twe tuvuga tuti naho tuturinda dushika mu ntara tutorinda dushikira ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi nicyo gituma dukorana cyane n'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru kugira ngo badufashe gushikana rino jwi ryacu kure abigeme bose abakobwa bose bari ku butaka bw'u Burundi bifuza kwiyandikisha ntibahagarike kwiyandikisha ntibabure kwiyandikisha nyabuna barashobora kuza kwiyandikisha hano mu gisagara cya Bujumbura cyangwa bakabikora biciye ku rubuga ngurukanabumenyi nabo nyine naho nyine birakunda kugira ngo umuntu wese aho ari hose ashobore kwiyandikisha atangorane urumva rero umuntu ashaka kwiyandikisha ntiyo ntiyorindira gusa yuko umugwi wacu uza mu ntara iwabo canke umusanga ku ikomini iwabo ariko nawe arashobora kwiyandikisha mu gihe yumvise yuko afise koko ishaka ashaka ko kubwira icyo aterereye muri bino by'imico n'akaranga mu gihugu cacu andre ngarutse ku kibazo ca etienne gatonya kw'ico c'ubwiza urazi ko abana b'abigeme hariho utuntu bisiga ugasanga uno musi diane wamubonye ari inzobe bukebuke ejo yagabanutse kubera ko yashize ubwo bwiza mu bupima biyoza ataco barashirako ataka make up nk'uko babivuga canke murabareka bakikora hama mugatora muri abo bikoze aba ari ubwiza
aha kugira nishyure neza ku kibazo cyawe diane aha novuga nti mu gihe abigeme abakobwa bose bariyandikisha bakaza muri ino higanwa kurya ibyangombwa bisabwa n'amategeko ariko imbere y'uko dukora cya gikorwa bita kasitingi icyo nacyo cyo ni igikorwa kiba kiba ari igikorwa kininiya gihuza abantu batari bakeya twe mu mugwi wanashaka n'aba menshi nk'uko tubatumira bano bigeme baba biyandikishije tuba twababwiye yuko muri kasitingi canke izo audition ziba baza atana kimwe bisize ariko tuba dukeneye kubabona basa naturel ata make up iriko aha rero muri casting nta make up iba iriko twebwe umugabo ujeje gutora abo bigeme ukorera ku byo babonesha n'amaso yabo novuga d'une façon naturelle nta make up baza bisize nta gapudre bashirako
haba namba kuko baba babizi yuko amaze kwinjira mu gihe aho habereye icyo gikorwa basanze yuko yari yanabyisize aba atakaje amanota ariko iryo nari rimaze gutera imbere tumaze kuronka bamwe cumi n'umunani baba baserukira intara zose umwe umwe ku ntara abo ibiba bisigaye ni uko yaba amafotoshoot cyangwa amavideo cyangwa ibindi bikorwa byose bikorwa baba bisize amamekapu urakoze cyane rwose kundi murongo wa telefone turafite kandi na flori flori ikaze ku ijwi rya amerika no mu kiganiro muri isanga
ndaramukije abariko baratwumviriza namwebwe mwaduhaye kano kanya ko gushikiriza ivyiziro vyacu uherereye he flori jewe ndi mu gihugu ca suwede duga kw'ijambo intererano canke ikibazo
ica mbere nagomba nshimire abo batwara burundi event kubona barashoboye ku kugarukana ihiganwa ryari ryarahagaze kiringo batubwiye cy'imyaka ibiri cyangwa itatu ine
imyaka ine kiringo cyari kiringo cyari gitanguye kuba kirekire mugabo barasuye barazamura ubunye venema ya misi burundi iraba neza kandi nibaza yuko hari ikintu umuntu yoshima kandi na jewe nohera kuko bashimira icya kabiri nacyo ni ikibazo baravuga yuko mu bisabwa umukobwa aba mu minsi mu burundi yuko ategerezwa kuba yiyemeje kutava mu gihugu mu kiringo cy'umwaka wose umva mu kiringo azoba ari mu minsi none ko tuzi yuko minsi ari aserukira igihugu ni ukwita ambasadiri aba ari nka ambasadirisi w'icyo gihugu mu makungu none mwumva uwo muntu atazoshobora gusohoka igihugu mu kiringo cy'umwaka wose azoba akaserukira uburundi gute azobuserukira gute kuko hariho nk'amahiganwa mpuzamakungu usanga abaminsi bajamwo ay'akarere canke ya kure nk'ubona ko turi no muri east african community cyane tukaja no mu yandi mahiganwa y'ahandi na cyane cyane yuko usanga mu mu maproje yabo bashikiriza haba hakenewe sponsor baba bakeneye imfashanyo ishobora gusahiriza amaproje yabo kugira aje mu ngiro nibaza yuko umutumire andre hakizimana ashobora kubu kuzidusigurira neza ingene bishobora kugenda n'ingene
urakoze cyane rwose flori inyishu yawe urayirindira uri kuratwumviriza nyuma za ko muri suwede ari kuri wezi tata akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu andre na cyane cyane ego andre yumvise ikibazo flori abajije
numvise cyane ikibazo umushinga ntahe fleur yabagije yabagije ati mbega kimwe mu bintu muba mwateguye kiri mu bisabwa nuko mu mwigeme atoba ategekanya kuva mu burundi mu mwaka mu kiringo cy'amezi cumi n'abiri ahantu uvuga ni ahantu utanga umuco gatoya umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi amaze gutorwa araserukira igihugu dufise amahiganwa ashika kuri munani cyangwa icyenda abamaze gutorwa bose bamaze guserukira igihugu amabendera y'igihugu cyacu amabara y'ibendera y'igihugu cyacu n'ibendera ryacu bigahungabana mu makungu aha cyane cyane cyo tuba dushaka kuvuga ni uko mu gihe yatowe atogira ikintu kimutuma yimuka akajya nko kuba mu kindi gihugu nicyo twashatse gukinga ngaha ariko ari guserukira igihugu mu yandi mahiganwa ni ukuri ababigeme baba batowe baraserukira nta kabuza baraserukira igihugu mu mahiganwa atandukanye haba ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rwa afurika cyangwa ku rwego rw'isi yose igikuru ngaha ni uko uwo mwigema amaze gutorwa atajya kuba mu kindi gihugu aguma mu burundi ariko agaserukira uburundi akagaruka ibyo ni ibisanzwe kandi byama bibaho ego andre tukiri kuri ico kibazo nyene nka miss burundi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amakuru dusoma ijya n'ino aravuga ko atakiri mu gihugu c'uburundi amakuru niyo canke siyo
munsi ikibazo hariho amakuru dusoma ijya nino avuga ko mise umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi atakiye mu gihugu c'uburundi
haba namba ayo makuru siyo hano ntogira icyo ndakivuze ko ni uko umwigeme yari umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge w'umurundi kazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niwe yashoboye kuva mu gihugu c'uburundi ajya kuba mu gihugu cya cya leta zunze ubumwe za amerika cyabanaye no mu gihugu cya canada nabyo ni bisanzwe cyane iyo uwatowe kuba umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu gihugu cyacu burundi arangije ikiringo ciwe arashobora kwimuka cyangwa agafata ayandi mabanga cyangwa izindi ntumbero z'ubuzima bwiwe ibyo ho nta ngorane imwe irimo aha rero ntomore neza yuko uwutakiri mu burundi uwatowe kuba umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge wo mu burundi w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu vyoshikanaho nk'utowe yamaze kwakira yo uwo mwanya wa Miss Burundi hamakaro nka ico twokwita nka kazi hanze canke kuja kwiga hanze muri ico kiringo c'umwaka muramwaka iyo ntebe mugasubira mugatunganya amatora gushasha canke bica bigenda gute kuko ntawe umenye ko ibintu bigenda nico gituma nico gituma kimwe mu mu bisabwa bisabwa yuko uwo muntu ataba a- a- ababona neza yuko mu mezi cumi n'abiri ari imbere adashobora kuva cyangwa kwimuka akajya kuba hanze y'igihugu cy'ubuyimbi bezi burundi nicyo gituma icyo kiri mu byo uh, mu bisabwa nicyo gituma umuntu ashaka kugisha mino higanwa abanza kuraba umwanya wiwe akaraba ibintu byose agomba gutegekanya gukora mu mwaka wose harimo icyo abona ko cyo mutwara kujya kuba hanze y'imbibe z'i Burundi muri icyo Mhm.
kiringo aca ntibisaba urumva ntiyorinda kuza kwiyandikisha ariko Urakoze ngaho icyo cyane.
bisaba ni iki uwo muntu abwirizwa kuba azi neza yuko azoguma mu gihugu cy'u Burundi eh, muri ya mezi cumi n'abiri ariko ngaha Diane mvuga ikindi kintu kimwe icyo twa icyo eh, ayandi makuru numvise mwavuze ni ni yuko uwari asanzwe ari icegera cya kabiri cy'umwigeme mwiza ah, aciye ubwenge mu burundi umwaka wa bibiri na cumi n'indwi niwe atakiberezwa mu burundi yapfuye arenze imbibe z'i burundi asigaye aba mu mahanga uwo nawe nk'uko amategeko y'ihiganwa abitegekanya twebwe tuca tumu eh, tumu ndavuga tumuhampura cyangwa tukamusubiriza Mm.
kugira ngo amategeko y'ihiganwa aguma akurikijwe Eh, rino higanwa rero amategeko yaca- yayo yaratomoye iyo umuntu asanzwe ah, yakoze ikintu cyangwa yavuye mu mabanga yiwe turamusubiriza Mhm, kandi Byarakozwe.
twaturusho twaturusho nk'ubugandre na- uraza kubigaruka ko waravuze eh, ku ijwi rya amerika mu ndwi yahera ko nk'uzoshobora gutahukana intebe ya misa azohabwa itongo igitega ivyo ubwo burusha bwa- aba yahawe mu gihe ico kibanza gitakaje muraheza mukaba umwaka mukabushikiriza uyundi amusubiriye
Alo?
iyo u- i- uturusho aba yahawe dutandukanye araheza akatubasubiza mugacamuha uyo wundi amusubiriye
egome cyane aha a- amategeko ya rino higanwa aratomoye neza iyo hariho uh, u- ure- uyarenze ko uh, nk'uko biba byashyitse ibyo duhegeye kuvuga ngaho uturusho ibintu byose aba yaronkejwe arabisubiza bigaca bihabwa uwundi yatowe muri icyo kibanza Urakoze.
aha rero nohumuriza abantu yuko atangora n'imwe zirimo Mhm. ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku tunganywa rya mise w'uburundi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abariko baratwumviriza bashaka kubaza ibibazo canke gutera ivyiyumviro ni benshi ku murongo wundi wa telefone turafise jean claude jean claude ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, nanjye mbahaye ikaze kuvugana nanjye Mm.
ngoboka jean claude berereye mu gihugu cy'u rwanda muri- mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kera nuko ama ni ikibazo canke ni intererano bwa jean claude ni ukuri natwe abanyarwanda tubanje kwishimira kuba igihugu cyacu cy'uburundi cy'abaturanyi cyongeye kugira miss rwanda muri uyu mwaka miss burundi
miss burundi Eh.
okay so eh, miss Ntaki- burundi Mhm.
ni ibintu bidushimishije cyane nk'abanyarwanda Mm.
ubu rero ni ukuvuga ngo miss burundi ni- ni ni miss ni umuntu uba ukomeye mu gihugu cy'u Burundi Mm.
kandi aba ahagarariye n'igihugu cyiwe Mhm.
no gutora bagomba gushishoza bagato- bakareba umuntu ugomba guhagararira igihugu igihugu cye igihe agiye mu mahanga kubonana n'abandi ba miss bagenzi be cyangwa n'abandi bantu ubwo rero bakaba banda bine- kugira ngo na mbabaze nk'akabazo gatoya baba barafatiye ku myaka ingahe no ku ma- no ku mashuri angahe mu gihugu cyabo ariko Mhm.
kugira ngo babashe gutora uwo misi burundi afatiye ku myaka ingahe n'amashuri angahe Mm.
n'ubumenyi yaba afite ni- n'ubumenyi n'ibintu n'amasomo yakurikiranye mu mashuri Mm.
n'ibiro nuko urakoze ariko tukubwire jean Eh, claude ko twebwe- mise ataratorwa ariko twebwe- aratorwa Mhm.
twebweho minsi twaramutoye ejo bundi byaradushimishije ibirori twarabikoze mu mujyi wa kigali turishima cyane ubu turamufite Mm.
rero natwe tuba tubashe kwishima cyane nk'uko twumvise igihugu cyacu cy'abaturanyi b'u Burundi nabo ba- babasha kubona minsi kugira ngo bajye bagana na minsi wacu w'u rwanda kabisa bikadu- bikadufasha mu mibanire myiza yacu nabo urakoze cyane andre wumvise akabazo ka jean claude iby'amashuri iby'imyaka ni iki muzo- muzobiraba gute canke hari ico mutegekanya kubikoraho
hano uh, kimwe mu bisabwa ni uko ushaka kwiyandikisha muri ino higanwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bisaba yuko aba afite imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu ibyerekeye amashuri rero nabyo Mm.
uh, hano turasaba umwidondoro kuko hariho urupapuro ba- ba- babanza ku uh, kwa- kwa- kuzuza no gutera kw'igikumu ruba ruriko umwidondoro wabo wose ahanini abigeme bakiri iganwa usanga benshi ah, baba baza bahejeje amashuri yabo yisumbuye canke bariko barayasozera canke ababa barige biga mu mashuri ya za kaminuza benshi rero turonka baba biga mu mashuri ya za kaminuza canke bariko barasozera amashuri yabo yisumbuye aha rero novuga nti igikuru tuba dukeneye ni uko uh, turonka koko umwigeme novuga uh, aza uh, aza novuga aha iyindi sura uh, rino higanwa aza uh, ashigikira uh, atanga umugambi novuga ugushije abantu cyangwa umugambi ufasha igihugu cyangwa nawe nyine ukamufasha hanyuma uh, turaraba n'ubu- n'ubu- n'ubuhinga n'ubumenyi aba afite kuko barako- barabazwa ibibazo tuta- tutari dukeya barakora n'ibibazo kugira ngo tushobore kubona aho yogeza aya matata hose urakoze cyane turase kandi na david ku murongo y'ikaze ku ijwi rya amerika david
murakoze cyane mwiriwe neza mwiriwe ikibazo cyangwa intererano naho uherereye
Eh, ndi mu burasirazuba bw'u rwanda Ah, mba- ndamaze gusoza umutumire mwadutumiriye andre hakizimana arakumva mwiriwe neza
mwiriwande twishimiye mu rwanda ko namwe mwa- mwongeye gusubukura iki gikorwa cya nyampinga w'u burundi Ah, hari n'iki- n'ikibazo wenda niba ari ikifu- eh, nk'intwerano numva nashaka kumubaza ariko irimo n'ikibazo turebye uburyo ki- ah, ah, nyampinga ate- ah, cyangwa se misi ato- atorwa n'uburyo n'i- n'ibintu agender- bigenderwaho Ni- nifuza kubaza ese hari igihe nyampinga aba ari mwiza ariko adafite ubwenge buhagije bituma bi- kuko bivuze ngo nyampinga agomba kuba ari mwiza ariko afite n'ubwenge abo- buhagije buri ku kigereranyo runaka hari igihe rero biba ngombwa afite ubwiza ariko adafite adafite ubwo bwenge hanyuma nk'ikindi kintu wenda eh, nanone numva nshaka kumubaza ese ntabwo haba ha- hari- hatangwa nk'igiturire runaka cyangwa se umwana akomoka mu muryango ukomeye kugira ngo wenda abe yatorwa kuba misi kandi hari abo baba bari mu miryango iciriritse wenda nabo babishoboye ariko badafite ah, amafaranga ahagije cyangwa se badafite akaryo ah, uburyo buhagije bwo kuba yaba misi ya- ah, u- u- nawe kandi afite izo- iyo mpano ni ni icyo ngicyo nagira ngo wenda hase nk'aho adusobanuriraho dusubiye inyuma gatoya kugira ngo dusobanure Mm, ariko ariko eh, david nta mafaranga asabwa kugira ngo umuntu ashobore mu rwanda hari ayasabwa kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha ubuvugi ubuvugizi buhagije ni ubuvugizi buhagije kugira ngo a- abe yabasha kuba ya- ya- yajya- ya- yatanga kandidatire ye Mhm, nuko andre wumva ibibazo vyiwe ati burya imana ntitanga vyose umwiza arabura ubwenge yabugira akabura mm, akabura ubwo Ya- ya- bwiza akabura ubwiza.
Eh,
aha aha aha kino kwishyura gajyane ni uko uh, rino higanwa uh, ni higanwa uh, ryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge ivyo bintu uko ari bibiri bibwirizwa kujana Mm.
kuko uh, nokongera ko n'ikigira gatatu nashaka umwigeme w'akaranga umwigeme novuga umwigeme cirore Mm.
ko murabizi mwese yuko n'umwigeme azashyira nuvuga ubwiza ubwenge uburanga buranga abarundikazi ah, muri rusange hano rero nuvuga nti twebwe duhagarara cyane ah, kuraba ubwiza n'ubwenge aha rero kugira tubitore ibyo bintu turaraba tu- tuba dufite amanota ahagaze ku byiza kandi tuba dufite kandi ayandi manota ahagaze ah, nuvuga kuri ah, ahagaze ku mugambi cyangwa ku bwenge umuntu afite kuko wumva byose umuntu arashobora kubibona ashobora kubitegura haba mu biyago dutegurana nabo haba mu bibazo bakora Ah, muri kiriya kiringo cyose tuba turiko turabakurikirana umuntu araheza akabona ishusho y'umwigeme wese ari mu higanwa n'icyo ashobora kuyombya igihugu aramutse atowe Ah, ikindi kintu novuga ah, gikomeye cyane ni uko ah, nta giturire gisabwa nta mahera asabwa kugira ngo umwigeme ashobore gutorwa cyangwa kwiyandikisha muri ino higanwa rino higanwa nk'ubu turiko turandika abigeme n'abakobwa bose eh, bari ku butaka bw'u Burundi bifuza kwiyandikisha muri rino higanwa nta kintu bisaba baraza gusa batuzaniye ipoki yagaragamuntu yabo bakongera bakaza batuzaniye udufoto pasiporo tubiri Aha.
bakongera kandi bakaza batuzaniye nka seve yabo hanyuma bagaca buzuza urwandiko eh, ruba rwateguwe rw'umuntu wese aje eh, kwiyandikisha muri iryo higanwa n'ibyo gusa dusaba nta kindi kintu dusaba ah, urashobora kuza kwiyandikisha hano ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe Burundi event ibuji
biriko biracikagurika andre uraza kuraba ariko ingene kandi umuntu Mhm, ashobora kwiyandikisha umuntu ashobora kwiyandikisha biciye ku rukanabumenyi atarinze gushika i bujumbura urakoze cyane ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu hano kinyarwanda hano diane Aha.
diane abantu barash- aba- nk'aba- nk'abari mu ntara za ruguru canke eh, bavuga ko badashobora gushika i bujumbura bashobora kutwandikira kuri adresse email ikurikira Mhm.
ni miss burundi Mhm.
amajana abiri na mirongo itanu n'indwi aho bazi gmail com bashobora kurungikira kandidatire yabo kandi ikemegwa nta kibazo urakoze cyane turose kandi na jean dodieu ku murongo jean dodieu ikaze ku ijwi ry'amerika
Eh, murakoze cyane mperereye he
Eh, njye mperereye i kigali mu rwanda Mm, ikibazo cyangwa Ah, intererano mbanje yego mfite intererano Mhm, Ah, mbanje gushimira ubuyobozi bwa sida ijwi rya amerika Mhm.
muba mwaduhaye n'umwanya mhm, hanyuma njye ibitekerezo natanga mm, ni uko umuntu ugomba kuba nyampinga wenda tuvuge twe dufite nyampinga w'u rwanda mu burundi bagiye kuzatora nyampinga w'u burundi mm, ni byiza ko nyampinga aba mwiza ndetse akagira n'ubwenge mm, ariko ikindi kintu njye mbona nyampinga ashobora gufasha igihugu cye mhm, ni ugutinyura ba bakobwa bandi baba basigaye mhm, ndetse akabaha n'izindi mpanuro zi- zirenze ko we hari ibindi aba azi kubarusha mm, bityo bizatuma abakobwa twe b'abarundikazi ndetse n'ab'abanyarwandakazi ko tuba dufite abakobwa bahagarariye kuri urwo rwego rwo hejuru babaye ba nyampinga mm.
bituma abakobwa bacu cyangwa bashiki bacu bazagira umuco ukwiriye bikaza- bika- bikaduhisha icyubahiro muri afurika muri rusange Eh, niyo niyo nama jehova gade nakongeraho murakoze cyane urakoze cyane rwose jean dodieu mu kirundi baravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo abo bigeme b'abarundikazi bariko barahiganirwa ico kibanza nibaza ko uriko arumviriza azobikurikiza
yego murakoze cyane ego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turagaruka ku itorwa rya mise burundi umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani ririko riratunganywa andre tugarutse muri kahise abo bamise bandi babiri canke abaje batanguriye iryo higanwa bigitanguzwa mu gihugu c'u burundi harabaho kubandanya ivyo bari bariyemeje kuko burya si kamba gusa canke em, urugori bahabwa hariho ivyo bari bashaka kugeraho duhagararire uburundi dufashe abana babigeme bitandukanye canke umwana w'umunyafurika muraheza mukabandanya mukorana mukurikirana ivyo bari bariyemeje ko bidaca bihagarara
ego cyane diane hano um, abigeme bose batogwa kuba abigeme eh, kuba umukobwa wese atowe kuba umwigeme eh, mwiza kandi acibwe mu burundi ara- arafise umugambi bafise ivyo yiyemeza gukora Mm.
kuko n'imbere y'umugwi ubujije ubujije gutanga amanota arisigura akan- aka- akanabumvisha ivyo ashaka gukiza eh, imbere y'uko atorwa hano rero novuga nti eh, nko- nk'umwigeme ange bernice ingabire w'umwaka wa bibiri yatowe ku- kuba eh, umwigeme mwiza eh, kandi acibwe bibiri na cumi na gatandatu ugerageje kuraba ibikorwa byiwe yatorewe umugambi uhagaze na cyane cyane gufasha abana bavukana ah, ubumuga cyangwa abana bavukana um,
An- andre andre andre assistance psychosociale André.
des enfants qui naissent avec les andre utwihanganire hariho ukuntu telefoni ziracikagurika urabe ko nimba uri kuruyunguruza uguma hamwe kugira ngo dushobore kubandanya twumvikana neza
ego cyane ubu muranyumva neza ubu ni sawa yego mhm. duga ku ijambo rero Ego, hanyuma nari kumva yuko uwatowe kuba mu Miss Burundi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu umugambi we wari uhagaze gufasha abana bavukana ubumuga Mhm.
ariko rero uwo mugambi ni nyuma y'aho uh, ahejeje gushikiriza amabanga uwamusubiriye
Mhm.
imana mugambi cyane yuko yobandanya hakiki ashyira mu ngiro aha rero novuga ni eh, ugerageje kureba ibikorwa byose byamuranze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu biragaragara neza yuko yashyize mu ngiro hafi ibice birenga ku ijana ku ijana umugambi wiwe kuko yaragendeye ibigo bitandukanye intara zitandukanye zigize igihugu cy'uburundi aho yashoboye guhura n'ababyeyi aho wenyine mu mugambi we yashoboye gutinyura ababyeyi bafise abana bavukana ubumuga kutakumira abo bana no kubashyira ahagaragara kugira ngo abo bana nabo bumve yuko nabo nyine bashyigikiwe ni mu kibano aho nuvuga ko ari umugambi eh, mwiza kandi wakurikiranywe neza kandi wazize mu ngiro neza Mhm.
watowe kuba miss burundi mwaka bibiri na cumi n'indwi nawe nyene afite umugambi uhagaze haniniya gu- gushigikira impano ziri mu rwaruka ah, urwaruka rukicara ruka ruri mu mashure yisumbuye cyangwa amashure ya kaminuza aho naho nawe nyine abandanya awushyira mu ngiro neza umugambi wiwe afite urubuga ngurukana bumenyi rwiwe website ashyira ko aherekeza urwaruka rwinshi rufise impano zitandukanye mu mico itandukanye eh, hano mu gihugu cyacu cy'uburundi kandi ah, yaba ibikorwa bi- bi- bi- ibikorwa bimwe mu bigaragaza ko ikora umuntu abibona reka no hagati mu ntara za ruguru aho nko mu mwaka uheze mu kwezi kw'indwi k'umunani yari mu ntara hagati aho yari yaga ahura n'urwaruka rutandukanye rw'uburundi urakoze cyane rwose tose kandi innocent ku murongo wa telefone innocent ikaze ku ijuru rya amerika
yego ndabumva uherereye hega innocent
yego ndi ngaha mu kanyosha kumenga urakanye buke buke mwijwe
oya akeneye gusa akavura gahejeje kugwa mu kanya akavura gahejeje kugwa mu kanya uca wisusurukisha n'agacayi canke ukaraba akandi kantu kandi kagususurutsa
yego turimo turakarondera nuko ni ikibazo canke intererano
yego ndafite intererano n'ikibazo nkagomba kuvuga ati none nk'ukeneye yakwiyandikisha ari nka ruguru yo kwiyandikisha gute cyangwa ruguru hari ahantu yandikira hama nkongera nkamubaza ati none abo minsi burundi batanguye gutorwa ryari mu burundi ku mwaka uheze bavuga yuko uwari yatowe ibyo bamwemereye ntacyo bamuhaye none ubu ibyo batege ubu bazomuha ibyo bamwemereye byose kubera nk'uko umwaka uheze ngo ibyo bamwemereye ntabyo bamuhaye ibi rero ubutotogo ubu ko bazomuha ibyo bamwemereye nuko innocent hari utubazo ubajije twari twagarutse ko andre araza kutwishyura yihuta kugira ngo duhe akaryo abandi bafite ibibazo byo kubaza ni nkongene abari ruguru biyandikisha ariko kandi hariho ikibazo c'amakenga ushikirije andre aza kugira ico abivuze ko andre abaruguru bashaka kwiyandikisha baca hehe
abaruguru bashaka kwiyandikisha mu rino higanwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi barashobora kutwandikira ku muhora ngurukanabumenyi ni uvuga aderesi gmail barashobora kutwungikira kandidatire yabo kuri miss burundi bwifatanye miss burundi amajana abiri na mirongo itanu n'indwi aho bazi gmail com aho o uturungikira igopi yawe urupapuro
telefone yawe andiri iriko iracikagurika cyane rwose sinzi ko ari aho uhagaze andire andire ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda andire turacari kumwe reka dusubire tumwakure hama tubandanye ikiganiro muri isanga mwumva ko telefone iriko i iratugora ijwi rya amerika turacari mu kiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga diane nahazwe niwe muri kumwe kuri mikoro ivyuma ntibisezerana telefone yari twatse gato yari twiyatse gato ariko andre aragarutse ku murongo wa telefone kugira ngo tubandanye turemesha ikiganiro yishura ibibazo mufise inshuti bakunzi andre hariho akabazo ka um, innocent yari yabajije bariko arayishura aho biyandikisha abari ruguru ngo baca kuhehe
abari ruguru barashobora kutwandikira kwiyandikisha ngurukanabumenyi barashobora kutwandikira kuri miss burundi amajana abiri na mirongo itanu n'indwi aho bazi gmail com Mm.
aho naho o, cyose kirafatanye ndagisubiramwo miss burundi amajana abiri na mirongo itanu n'indwi aho base gmail com aho naho ucutwa ucuturungikira ah, igopi ya karangamuntu yawe ukaturungikira urwandiko urukudondora bita seve Mhm.
hamwe n'amafoto pasiporo abiri aho ubuhejeje kwiyandikisha mu higanwa yo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu burundi mu mwaka wa bibiri na cumi hama ngo ibyo mwari mwemereye iminsi w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ntimwarimuhaye byose
Eh, Diane hano ikintu nobwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika nuko rino higanwa ri- ritegurwa eh, duha- dufashijwe n'amashyirahamwe atandukanye Eh, hano rero eh, mu mwaka w'ibibiri na cumi n'indwi hari ikintu kimwe kiguma kigaruka kandi twaragisiguye neza nuko nk'umuduga wari wari gutobwa wari gutorwa watwe kwa Miss Burundi n'indwi eh, twari twashimye twari twavuze ko two tuzomuha umuduga ah, uwo muduga ntiwashoboye kuboneka ariko twamuhaye uwundi muduga uri mu bundi bwoko ariko icoho novuga cavuye haniniya ku kuri bamwe mu bashikira rino higanwa bari bifu bari bakwiye kuduha ubuduga kugira ngo tugure Eh, hanyuma ariko ah, mu nyuma baratubwira yuko bitagikunze yuko bashyigikira ihiganwa kandi bari baramaze kubitwemerera yuko bazodu- bazo- bazoduha ubwo buryo aho rero urumva yuko twebwe nk'abatunganya ihiganwa tuca twemera tukaraba ah, ahandi hantu twokura uburyo ariko naho butoza bungana na buriya ariko uburyo oh, buboneke aho rero novuga yuko umwigeme yatoye kuba umwigeme mwiza ah, kandi akibwe mu Burundi mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi yaronkejwe umuduga umuduga uri mu bwoko bwa bwa Toyota Vitz Mhm.
eh, umuduga w'imiri waguze miliyoni icenda akaba ari wafite ubu ariko umwigeme azotorwa muri uno mwaka akazohabwa agashimwe k'umuduga wo mu bwoko bwa toyota hactis uh, waguzwe miliyoni icumi uh, akazowutahukana uwo nawo twarawerekanye n'imbere yayo y'imesha makuru umuduga wa- warateguwe hamwe uh, n'akandi gashimwe kag- kagira kabiri uh, n'agashimwe k'itongo ripima ama a- ane itongo azoshyikirizwa uh, riri hariya ku mugwa mukuru umushasha w'ivya politiki y'igihugu cyacu Burundi akazorihabwa kuri uwo munsi uh, wo gutora uh, umwigeme uh, Miss Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iryo tongo ryaramaze kuboneka kugira ngo ntibizosubire kuzana impari canke ku kuvuga ati hariho uwari yaremeye gutanga atatanze
ubu uh, itongo ryarabonetse rirahari uh, hasigaye kurishikiriza gusa umwigeme azotogwa kuba umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani urakoze ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga eri ku murongo wa telefone ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane kumpa ikaze ndabahaye mwiriwe Mm, uherereye hega eri
byumbura mu burundi bujumbura mu burundi Em, ni ikibazo canke intererano kwa andre
Eh, hariho akabazo nashaka kumubaza hariho abahora bibaza yuko ku- ku bijyanye n'ukungene bemera ndavuga ku byerekeye idini mbega ku- nta ntambamyi kuba ashaka gu- guhiganwa atemera idini canke ata- atemera ikintu runaka hama kandi nashaka kumwibariza twarumvise yuko hari abidoga kuba batarose ubu bunye mwarahejeje imyiteguro kugira mu muzorose ib- ibikenewe byose ku bazoba bahejeje guhiganwa mbega nta- ababa barahunze bararekuriwe guhiganwa muri iryo higanwa ko nabo nyine harimwo abakobwa beza bahunze murakoze Mm, urakoze cane eriya Mhm. andre Ego Diane kuri utu tubazo dutatu Elie abajiji akabazo ka mbere novuga nti nta eh, hano muri ino higanwa nta ntidushimiki nta kintu na kimwe eh, c'idini ci ci- nta nta macakubiri ashingiye ku idini cyangwa ashingiye ku ntara cyangwa ku bwoko dushira imbere hano dushira imbere gusa eh, ivy'imico n'akaranga ubwiza n'ubwenge nta kindi duhagararako hano rero abigeme bose abakobwa bose bari ku butaka bw'u Burundi barashobora kuza kwiyandikisha mu gihe abona yuko kweri ah, yuko ash- akwije ibisabwa muri ino higanwa ikibazo cya- kigira kabiri yabajije nu- yabajije ati mbega abigeme eh, cyangwa abakobwa beza baba barahunze igihugu cy'u Burundi ah, bobo bica bigenda guta hano uvuga nti eh, kimwe mu mategeko ya rino higanwa nuko uwiyandikisha abwirizwa kuba ari ku butaka bw'u Burundi Ah, ico rero urumva eh, ntitwokirenga ko ngo umwigeme ari nko mu gihugu eh, runaka tuce tumuzana yiyandikisha ari muri ico gihugu ariko mu gihe abona yuko ashobora kuga- kuza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko ni ihiganwa rizobera mu Burundi ni ihiganwa ribera ah, imbere y'imenyeshamakuru n'amateleviziyo atandukanye uwo mwigenero yabwiza kuba ari ku butaka bw'u Burundi kugira gatatu eh, yabagije eh, kiransuze gatoya wari wanahejeje kucisha yavuga ngo mwarahejeje kwitunganya kugira ngo utwo twose mwemeye muze mudutange wari wavuze ko iryo tongo Ego.
rirahari n'umuduga urahari igome urakoze cyane turafise kandi salomo ku murongo wa telefoni ikaze ku ijuru rya amerika kandi wisange rwose murakoze cyane mbanze kubaha mwiriwe mwiriwe uherereye he ga Eh, salomo
byemerereye mu gisagara Dar es Salaam muri tanzania dar es salaam tanzania yego Mhm. ni ikibazo cyangwa intererano kwa andre ni ni ikibazo duto duto mfise nshaka kubaza vunagura
yego ubwa mbere ahandi mu bindi bihugu baribaza kuri virginite ku busugi bw'abakobwa iyo bashaka gutora misi w'igihugu Mm.
sinzi yuko no ngaho o- hari ibyo baba basibazako ikindi nacyo nca mbaza barafatira ku myaka ingahe kugira ngo bashobore gutora uwo aba ari mwiza mu burundi bwose ego ni utwo tubazo ntushobora kuvunagura mbaza ego utubazo twose ubajije andre yari yatwishuye andre uvunagure kugira ngo duhe i- i- amahirwe nka babiri ba nyuma bashaka kubaza utubazo dushasha imyaka isabwa kugira ngo umukobwa yiyandikishe muri ino higanwa ni imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu aho umwigeme wese ashobora kuza kwiyandikisha ari hagati y'iyo myaka akabazo ka kabiri eh, ivy'ubusugi jina hano kwishura yuko duhagarana cyane cyane twe icyo duhagarara ko nuko turaba yuko ataribaruka ata- ata- atarakora ubugeni akiri novuga umuselibatera ivyo bindi tuba tugiye mu ru- mu- mu yindi domene ah, i- tutari kurigwa n'amategeko urakoze cyane emile ikaze ku ijuru rya amerika
murakoze cyane uherereye he
ngo nitwaye ishati yemere federico ndi mu rwanda mu karere ka nyabihu Mhm. ikibazo cyangwa intererano
ikibazo ikibazo na cy'inwererano na na uwo mugabo
Mhm.
ndashaka kugira ngo mubaze hano iwacu mu rwanda Mm.
ko umukobwa wujuje ibyangombwa cyangwa se ukwiye ari wa wundi ugomba kuba yujuje imyaka makumyabiri n'umwe Mm.
Ayo, nkaba numva mu burundi bari kuvuga ko ari imyaka cumi n'umunani Mhm.
se nta kibazo mu buzima busanzwe bishobora guteza tubijyaniranye n'imibereho y'umwana Mm.
ko tuzi yuko twebwe twebwe iwacu mu rwanda Mhm.
imyaka ikwiriye ni imyaka makumyabiri n'umwe Mhm.
Eh, Urakoze.
none nkaba ndi kuva mu burundi ngo ni cumi n'umunani Mm.
u- uwitoreza kuba nyampinga ego
Eh, ese uwo nyampinga w'imyaka cumi n'umunani mu- mu burundi ese arakwiye koko urakoze ese ntabwo rwose ashobora kujanwa mu bindi bintu bishobora gutuma ashobora kuba nk'umugore vuba atarakwiza imyaka makumyabiri n'umwe kandi twacu mu rwanda twemera imyaka makumyabiri n'umwe andre wumvise akabazo iyo myaka mufatira ko ubwo nta kintu izohava yica ku buzima bw'umukobwa bw'umwana w'umwigeme haba ibyo abwirizwa gukora haba ibyo ategerezwa kwitaho canke ibindi vyi- vyinshi
Uh, aha nobanza nkavuga yuko uh, waduhamagaye ahubwo ngira ntiyakurikiranye igenwa ryo mu gihugu ciwe kuko uh, imyaka uh, siyo ariko aravuga ko hariyo n'abari bashitse muri ya mirongo ibiri bari bafite cumi n'umunani cumi n'icyenda mirongo ibiri n'uwatowe muri uno mwaka ngira yotohoza akamenya imyaka yiwe aha rero ico umuntu yovuga ni uko imyaka cumi n'umunani imbere y'amategeko yo ngahe mu gihugu cacu ni imyaka umwigeme aba aba ashobora novuga aba ashobora no gushinga ugwiwe abakuze aba ashobora no gu no gufata intumbero z'ubuzima bwiwe ariko si ikintu ushatse guhagarara ko icyo ushatse guhagarara ko ni uko uwo mwigeme afite imyaka cumi n'umunani hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu uwotorwa wese abwiza ko ari hagati y'iyo myaka kandi n'umwigeme tu- bimaze kugaragara yuko aba aciye ubwenge kandi aba ashoboye kurangura ibikorwa bitandukanye eh, ku- ku gihugu cyangwa ku kibano ciwe urakoze rwose andre mu kanya gatonya mu minota mikenya cane ijambo rya nyuma ubwire abigeme bariko baratwumviriza canke uwo wese ashaka kwigerageza muri iryo higanwa
Ego, akajambo ka nyuma umuntu yohereza ko ni ni uguhamagarira abigeme tubabwira yuko ihiganwa ryo gutora umurundikazi umwigeme w'umurundikazi bwiza kandi aciye ubwenge ryatangujwe cese ukwiyandikisha byatanguye guhera igihe i- itariki imwe z'ukwezi kwa ntwarane bizohera itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa kane ni iminsi mirongo ine n'itandatu yo kwiyandikisha abigeme abarundi bose barahawe ikaze abari mu ntara mu makomine mu mazu mu mituma y'uburundi bashobora kwiyandikisha bakaza kwiyandikishiza hano i bujumbura cyangwa bakatungikira ah, kandidatire zabo ku rubuga ngurukanabumenyi nababwiye hano kandi ikintu umuntu yobwira ni uko rino higanwa ah, muno mwaka tuzotanga udushimwe eh, dushimishije cyane harimo umuduga hamwe n'itongo hano ni kugira ngo n'abakobwa bumve yuko nabo nyine bashobora kugira amat- amasi cyangwa amatongo y'iwabo bagaba kuko murazi yuko ah, hariho nuvuga deba kuri icyo kibazo aha twasize kwerekana yuko ah, ni nka sinya twasize kwerekana ah, muri mu barundi yuko n'umwigeme none ashobora kuronka itongo ashobora no kuritunganya ah, neza, ah, haba mu rugo rwiwe cyangwa mu gihugu ciwe Ni urakoze ivyo cyane rwose nibishikiriza, Mhm.
ah, ibisigaye ngira ni ukubashimira urakoze cyane rwose andre hakizimana tukibutsa yuko uri umuvugizi w'ishamwe burundi event iriko iratunganywa ihigan- iriko iratunganya ihiganwa rya miss burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani wakoze cyane rwose kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika
murakoze cyane diane ndashimiye cyane isamirizi ry'igihugu amerika eka nshimire cyane n'abatwumvirije muri kino kiganiro yego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwariko mutwumviriza muri irya nino yakoze mugenzanje fatuma rimasi kalala yashize hamwe amajwi na enjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na lidiane ni nahazwe naremesheje ikiganiro muri isanga cuno munsi turasubira saa kumi na zibiri mu makuru akiriko aratunganywa irya nino muragumiza rero ko umurongo ku ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye
VOA Afrique,